mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fide niyo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutega amatwi arayesi bigira imana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi
muramutse fideli avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku mugabane wa afurika aho abategetsi ba tunisiya bavuze ejo ku munsi wa mbere ko bahagaritse bongera baratabara amato yarimwo abimukira barenga amajana atandatu na mirongo itanu bariko baragerageza kwinjira ku mugabane wa buraya baciye mu ibahari hari mu mpera z'indwi irangiye babaye abimukira benshi bafashwe muri ubwo buryo mu kiringo c'amezi abiri yonyene izinga ry'ubutaliyano rya lampedusa abo bimukira bakunda kugana bajamwo riri ku birometero bitarenga ijana na mirongo ine ku rundi ruhande rwo hakurya y'ibahari uva muri tunisiya abategetsi b'igisirikare ca tunisiya gikorera mu mazi bavuze ko muri rusangi abimukira amajana atandatu na mirongo itanu n'indwi bari mu mice mirongo ine n'itandatu itandukanye aribo batabawe canke babuzwa kujabuka hagati y'imisi ya gatanu n'uyu musi wa mbere uheze bibiri vya bitatu vy'abo bimukira baturuka mu karere ka afurika yo mu yo mu yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara abandi basigaye bakaba ari abanyetunisiya muri afurika kandi muri mali umuhari w'iterabwo bushamikiye kuri al qaida warigambye ejo ku munsi wa mbere ko ari uwishe abacangiro bane bavuye mu burusiya bakorera ikompanyi ya gisirikare yitwa wagner mu mutego babateze mu micungararo y'ibandiyagara hagati na hagati muri mali iyi menyeshamakuru ivuga ko abo bakora iterabwoba batanye mu mitwe n'abo bacangira b'uburusiya ku munsi wa gatandatu mu ntara ya mopti mu kwezi kw'indwi uwo muhari nyene w'iterabwoba waremanze ko ari wo ubazwa igitero cabaye ku kambi ikomeye ya gisirikare muri mari cari gitumbereye ngo kwihora kuko leta yifatanya n'abo bacangiro ba wagner umushikiranganji wa afurika y'epfo wo kwivuna abansi nawe tandi modise ejo kuwa mbere niho yashika muri imosiko mu burusiya mu nama yatunganijwe n'uburusiya yiga ku mutekano mpuzamakungu ni urugendo rukozwe mu gihe uburusiya bugihanganye n'igihugu ca ikirere ku rubuga rw'intambara ni mu gihe kandi abasirikare b'urusiya bariko barigarurira ihinguriro rya mbere rinini rya nikirere ku mugabane wa buraya uyu mushikiranganji wa afurika y'epfo akoze urwo rugendo haheze iminsi itari mike umushikiranganji wa amerika agejwe imigenderanire n'ayandi makungu antony blinken agendeye afurika y'epfo urugendo rwa blinken rwari rutumbereye kugwiza ibihugu bya afurika bishigikiye amerika mu kugaya ibitero uburusiya bwagavye muri ukraine afurika y'epfo ntiyengeshanya kuvuga ko ataho ihagaze kuri iyo ntambara ariko abasesenguzi mu vya politike bavuga ko uru rugendo rw'umushikiranganji modise muri iyi nama mpuzamakungu i moscow mu burusiya ari ikimenyetso kigaragara c'uko afurika y'epfo iri ku ruhande rw'uburusiya
washington ijwi rya amerika mwevugwa hanze y'umugabane wa afurika umugwi ugira kabiri w'abashingamateka ba leta zunze ubumwe za amerika bari bamaze iminsi muri taiwan baratahutse inyuma yo kubonana na perezida tsai inge wen hamwe n'abandi bategetsi ba taiwan urwo rugendo rwabo rwabo rwakurikiye ubw'umukuru w'inama nshingamateka nancy pelosi ubushinwa ntibwatevye gutangaza iyindi myimenyerezo ya gisirikare mu micungararo ya taiwane mu kugaragaza ishavu kuri urwo rugendo rw'abo bashingamateka bari barongowe na senateri w'umudemokrate edi marke i taipea ku mugwa mukuru wa taiwan umuvugizi w'ubushikiranganji bwa amerika bw'imigenderanire ned price yabwiye amenshi makuru ejo ku munsi wa mbere ko ubushinwa buriko burarenza urugero mu kuvyifatamwo nabi kuri izo ngendo ambasaderi w'ubushinwa muri oni nawe zang yun yavuze ejo ku wa mbere ko urugendo rw'abashingamateka ari agasomborotso kandi ari uguca kubiri n'ivyo amerika yiyemeje kwidakwiye gufata tayiwane nk'igihugu cigenga
washington ijwi ry'amerika
amakuru ku ntambara y'uburusiya na ukraine umushikiranganji w'uburusiya wo kwivuna abansi sergei shoigu hamwe n'umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres baraganiriye ku kibazo c'umutekano kw'ihinguriro rikomeye rya niklere ry'izaporizizia mu gihugu ca ukraine uburusiya bwavuze jo ku munsi wa mbere ko mu micungararo y'iri hinguriro habaye urubuga rw'intambara ubushikiranganji bw'uburusiya bwo kwivuna abansi bwavuze ko shoigu yaganiriye na guterres kuri telefone ibiganiro byari bishimikiye ku gukingira ico kibanza gikomeye kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi ihinguriro rya nikleyere ry'izaporizia ryaragabwe ko ibitero aho uburusiya na ukraine bagirizanya kuba inyuma y'ivyo bitero amakungu afise ubwoba ko mu gihe iryo hinguriro ryotegwa hoca haba isanganya rya nikleyere rikomeye cyane ku isi nicyo cyatumye hatumwa ko inama yihuta mu kanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ku munsi wa kane w'indwi iheze kugira yihweze kuri ico kibazo ukraine yagiriza igihugu c'uburusiya ko kiriko kirakoresha ico kibanza nk'ikirindiro ca gisirikare co guteguriramwo ibindi bitero uburusiya bugamije kugaba kuri ukraine hamwe no kubikamwo ibigwanisho vya- vy'uburusiya
urakoze aroyisi wigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ejo ku munsi wa mbere william ruto niwe yatangajwe icese ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri kenya n'amajwi mirongo itanu n'ibice bitanu ku ijana mu gihe raila odinga bahiganwa yaronse amajwi mirongo ine n'umunani n'ibice icenda ku ijana mwiteze ko impinduka nyinshi kuko wewe kubwiwe umugambi yiwe umugambi nyamukuru eh, hari umugambi yise bottom up bisigura ko ari umugambi wo kuduza abari hasi eh, bakora utubuzi buto buto ubona idiyodone ndayishimiye umurundi akurikiranira hafi politike muri kenya ejo ku munsi wa mbere itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri abategetsi bo muri repubulika ya demokarasi ya kongo batangaje ko abasirikare b'abarundi binjiye muri ico gihugu kwifatanya n'igisirikare caho mu rugamba rwo kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu ntara ya kivu yo mu bumanuko amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ku munsi wa mbere william ruto niwe yatangajwe icese ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri kenya n'amajwi mirongo itanu n'ibice bitanu ku ijana mu gihe raila odinga bahiganwa yaronse amajwi mirongo ine n'umunani n'ibice icenda ku ijana mu kiganiro mugenzi wacu timishimwe yagiranye n'umunyakenya w'umuhinga mu bya politike dr moses tofa yavuze ko bigoye kumenya ico intsinzi ya ruto ivuze ku banyakenya kuko urundi ruhande rutaremera ko rwatsinzwe I think the most important thing here in terms of what that victory means is consensus around ndatekereza ko ikintu cy'ingenzi cyane ukurikije iki insinzi ivuze ari ukumvikana ku byayivuyemo ndumva ikintu gikomeye ari uko abakandida bombi bari bahanganye bemera ibyavuye mu matora rero ku kibazo cy'amatora hari ikintu twita kwemera gutsindwa umuntu watsinzwe akemera ko yatsinzwe ibyo biba bivuze ikintu gikomeye cyane kuko bituma icyo gihe uwatsinzwe adahangana rero kugeza ubu ntabwo birasobanuka icyo iyi nsinzi ivuze kuko ubu tugomba kwitegura ko bishobora no kujya mu manza mu gihe uwatsinzwe yaba atemeye ibyavuye mu matora aho rero niho twaba twizeye ndetse tunabona icyo iyi nsinzi ivuze ariko kugeza ubu ibyo nabonye mu binyamakuru insinzi iri kwizihizwa mu gihugu hose ariko biranumvikana ko hari umubare muto w'abanyakenya batabyishimiye rero nakubwira ko mu magambo make uko bitarasobanuka neza biraterwa n'uko urundi ruhande rwemeye ibyavuye mu matora
It will depend on um, whether the other political actors are going to accept the outcome of this election.
ubwo ruto yiyamamazaga hari ibyo yemereye abanyakenya birimo guteza imbere ba rwiyemezamirimo abahinzi n'aborozi guhanga utuzi cyane cyane ku rubyiruko rudakora ndetse no kugira umubare byibuze wa kimwe cya kabiri cy'abagore mu buyobozi ubu rero aratowe abaye perezida ukeka ko ibyo azabikora cyangwa ni ururimi rw'abanyapolitiki bakoresha biyamamaza Yeah, look, uh, if you look at uh, Ruto, he presents himself as uh, somebody who emphasizes the question of working hard, you know, the hustler nation uh, question.
agaragara nk'umuntu ukora cyane ukorera abanyagihugu ntekereza ko ibi atabivuze nk'umuntu washakaga gusa umwanya ibyo yavuze azabikora ariko nanone tugomba kumva ko ibintu byose abanyapolitiki bavuze ko bazakora biyamamaza atari ko byose babishyira mu bikorwa ubona afite ubushake ariko nk'uko nabivuze kugira ngo bigerweho bizaterwa n'uko uruhande rwatsinzwe rwitwa yitwara cyane cyane uhereye ku byo yigeze gutangaza aho yumvikanye avuga ko adashaka politiki yo gukorana mu ntoki yemeye gukorana n'abandi banyapolitiki ariko kugira ngo abyemeze ni uko leta ye izabanza gukora ibyo yasezeranije abantu nicyo kintu cy'ingenzi mbona ikintu mbona gikomeye ni ugukora ku buryo abanyakenya bose basenyera umugozi umwe bagakora bose bafite intego imwe ibyo natabigeraho azaba atsinzwe bizamukomerera cyane kabone n'ubwo yagaragaza ubushake bwo gutanga cyangwa kugeza ku bantu ibyo yabemereye abatishimiye ibyavuye mu matora nabo agomba kutabibagirwa akabereka ko abanyakenya ari umuntu umwe bagomba guterana imbere nta mwanya w'intambara no gusubiranamo rero ndumva ko afashe iki cyerekezo yazagera ku ntego ye yo gutanga ibyo So yemeye if he takes that approach and unite the people of Kenya, I believe that he will be able to deliver on those particular promises.
moses tofa umunyakenya w'umusesenguzi mu bya politiki ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi ry'amerika Thank you so much for having me.
tukivuga kuri iyi nkuru mugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye na jean bosco ku bwayo umurundi akurikiranira hafi politiki ari ku mugwa mukuru nairobi amubwira uko insinzi ya william ruto yakiriwe perezida uh, william samuel ruto ahejeje eh, ubu nyene gutangazwa ko ariwe yatsinze aya matora nk'uko mwari mubivuze eh, ahejeje gushikiriza ijambo ijambo ryiza ryashimwe n'abantu cyane kuko wumva yagerageje kugaruka avuga yuko uwo bahiganwe ariwe Raila Odinga ko amushimiye cyane ku bikorwa bagize iminsi barimo byo kwiyamamaza ati twatanze imigambi ku banyagihugu none bahisemo gutora imigambi ati nemeye ko eh, mu butware bwanje nzokwif- nzokorerana na bose ati n'abo muri opozisiyo n'abashyize inyuma cyabaye ikintu cyiza abantu bashimye kuko eh, ntabwo yavuze imvugo nk'iyo twagiye tubumvana mu bihe by'imyiyamamazo yerekanye ko koko adashyize hambavu uwo yatsinze ikindi yavuzemo cyashimishije abantu cyane yavuze ko umukuru w'igihugu yahahora ah, bari basanzwe barongoranya igihugu ko amushimira cyane imyaka icumi bamaze bakorana kandi ko azohora amwubaha kandi atazogaruka muri byakahise yavuze mu ijambo ko atazogaruka mu byakahise agiye ahubwo kuraba imbere none aho ngaho utuye dagoreti n'ahandi hirya no hino mu mujyi wa nayirobi abantu bifashe gute barabyina insinzi umwuka uhari umeze ute umva ubu ndakubwira tuvugana mvuye ku irembo natembereye ndaraba amabarabara yuzuye abantu bari kubyina mu mihanda bafise ibyatsi mu mabarabara ni ukuvuga hari umunezero utoroshye ubona amapikipiki ahita yiruka bafise imitamana bari gukora celebration kabisa baranezerewe cyane eh, biboneka ko bari biteze cyane eh, uyu munsi aya majwi atangajwe nyuma y'amasaha menshi abantu bategereje E, wabibonye hari na bamwe mu bagize kariya kanama gashinzwe amatora bane batari aho amajwi yatangarijwe hari batatu gusa bivanyeho batangaza yuko batemera amajwi atangajwe nubwo bwose bari muri ako kanama ibyo bisobanura iki
Eh, ugiye kuraba uko byatanguye ku amajwi byagiye biboneka ko aba bakandida babiri bagenda babangabanganwe mbere hakageraho abantu twakwibaza tuti twabona yuko bari busubiremwo atawuri bushikane mirongo itanu ku ijana guteranya umuntu umwe ariko o, ugiye kuraba uyu munsi aho urongoye aka kanama yavuga ko aza gutangaza saa cyenda byaboneka ko hari ikintu kitariko kiragenda neza byaboneka ko batariko barumvikana bariya basanzwe bagize kajya kanama nk'uko ari indwi ubwo rero tumaze kubona yuko hariho bamwe bavuze bati ibiza gutangazwa twebwe ntibituraba kuko hari ejo tutumvikanye ko ntibyadutangaje ko twari twibajije tuti uyu mwanya ni uw'iki ubu rero ikintu umuntu uwo ari we wese yokwibaza ugerageje gusesangura ukaraba ni uko umuntu wese yokwibaza mbega amajwi atangajwe na batatu kuri barindwi ubwo bihava bigenda gute biragaragara ko nk'uko tubimenyereye ubwo o, Raila Odinga ari butware ibirego kumbure muri sentare hanyuma barorere imbere y'uko uwatangajwe azorahira icyo sentare iza kuvuga ku birego azoba yatanze hanyuma abantu naho bariko baranezerwa iyi kenya irafise ukuntu i- usanga ibice bitandukanye ugasanga akarere runaka barakunda umukandida runaka akandi karere barakunda umukandida runaka aha hafi yaho ntuye jewe eh, ugiye no kuraba no mu majwi bagiye bavuga ah, ah, ruto ari imbere cyane ariko hari akandi karere katari kure yacu eh, nk'aho bita za kisumu nk'aho bita ah, kibera n'ahandi hatandukanye ubu aya masaha aratekanye abantu ahubwo barashavuye nibaza ko naho tutarabimenya bashobora nabo gukora ibindi bitandukanye eh, no guserebura icyo twari twiteze ni uko eh, Raila Odinga nawe yari akwiye kugira icyo avuze kugira ngo abamukurikirana we bamenye inyifato bari bufate ariko kugeza ubu ntacyaravuga uvuze Raila Odinga ariko hatangarijwe amatora hari William Ruto wenyine Raila Odinga ntabwo yahageze bisobanura bisobanuka gute kuba we atarahari ugiye kuraba Raila Odinga si ubwa mbere yiyamamarije eh, kuri iyi ntebe y'umukuru w'igihugu eh, ndabona bugize gatanu eh, no mu buheruka naho nyene aho eh, William Samuel Ruto yari yiyamamaje ari kumwe na Uhuru Kenyatta naho nyene batangaza kubera ko ubundi IEBC irabanza ikamenyesha abakandida imbere y'uko batangaza bakabahamagara ati nimuze bimeze uku kugira ngo umuntu aze yiteguye azi ikimuzanye kenshi Raila ntakunda kuza n'ubuheruka ntiyaje biragaragara yuko n'uno munsi tumaze kubona ataje twahise tumenya ko ibyo byose atari we baza gutangaza bosco ku bwayo umusheshenguzi mu bya politiki ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika
turabashimiye namwe turabandanya kubashikiriza ukuntu abanyakenya hamwe n'abahinga bakurikiranira hafi politike muri kenya bakiriye ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu mugenzi wacu oriane tangishaka yavuganye na diodone ndayishimiye umurundi akurikiranira hafi politike yo muri kenya akaba kandi aba muri ico gihugu ndayishimiye yaramubwiye ukuntu ibintu vyari vyifashe mu ntara ya kiyombo muri kenya inyuma y'uko umugwi ujejwe gutunganya amatora utangarije ko william ruto ari we yatsinze ayo matora Eh, nk'uko eh, ubivuze nivyo ngaha muri kenya uturere turatandukanye nk'uko uturere dutandukanye niko buri karere eh, buri mukandida ari popirere muri ako karere ego bo akarere mperereyemwo eh, asanzwe ari muri central province ho ho eh, umuntu yari asanzwe ari popirere yari u- uwaramutse- uwatsinze ariyo william samuel ruto uwo nyine we yasanzwe ari popirere mu karere ka kiyambu ego Mm. hari icyo bari bamwiteze ko cyane nk'iyo aje mu kwiyamamaza cyangwa ariko araganiriza abanyagihugu bamu- babona ko bifuza ko hari ikiyo bakorera ngaho muri ako karere cyangwa mu gihugu muri rusange eh, William Ruto yabemerera iki bamwiteze ko impinduka nyinshi kuko wewe kubwiwe eh, ah, muga- imiga- mu migambi yiwe umugambi nyamukuru eh, hari umugambi yise bottom up ah, bisigura ko ari umugambi wo gufasha aba- wo kuduza abari hasi eh, bakora utubuzi buto buto kugira ngo baronse- baron- baronke kwibeshaho mu buzima eh, agafata akarorero k'iwiwe k'aho yavuye k'aho yatanguriye ah, akavuga yuko we watavukiye muri perezidanse nka uhuru kenyatta akavuga yuko wewe yavutse eh, yabyawe n'umwirimizi umworozi rero nawe akavuga ati aho ngizi byavuye ku gukora cyane rero akavuga ati nipfuza yuko umuntu wese afite umwete wo gukora ni byiza yuko ndamuteza imbere tumukure hasi tumuduze hejuru aduge kabisa mu buzima niyo yise bottom up kuduza akaba agafokasinga rwose kuri ku bakenyezi badandaza utuntu duto duto nk'abamama abo yita bamama mboga akaja abandi ni abakora ubuzi bwo gutwara moto kenshi muri mu kwiyamamaza kwiwe yiyegereza abantu bato bato none abandi batamutoye kumbura bashaka ko ari Raila Odinga atsinda aho hari amakenga baba bafise mu mutekano wabo ko tuzi ko muri kahise habaye imvururu mu bihe by'amatora kumbure n'ukuntu Raila Odinga atanaje aho batangaza ibyavuye mu matora kuri mwebwe ibyo babisigura iki hoba hari amakenga ku bijyanye n'umutekano ayo makenga nayo turabona nk'akaruru duherereyemo akarere duherereyemo ka kiyambu mu mateka y'ibintu byigeze byagiye biraba muri kenya ibintu nk'ibyo ntibyigeze bihaba n'igihe sinzi ingano kubera kenshi bagenda bararonga bagenda baratsinda ariko sinifatira kuri icyo onye gusa hamwe ari ahantu hatekanye kuva kera mu karere mperereyemo izi nabyo ntabwo tubyibaza abatoye ruto abatamutoye bose baratekanye kabisa icyo kibazo nta n'umwe afite ubwoba kuri icyo onye
turumva ko yemereye abantu bato bato kuzobaduza bo bahimbaje gute cyane cyane turabiye nko kuri abo bavuze abamotari abo bamama mboga baba bahimbaje gute bacumva ibyavuye mu matora ego byabahimbaye rwose baryohewe bamwe babaye gusimbagurika of course ntidushobora kuvuga yuko biri fayino kubera urazi yuko bisaba ko nuzenya senari nkuru ko ibanza ibyemeza yemeza ibyavuye mu matora mu matora aherutse ya demi diseti niho n'arindi byarabaye gucyonye abantu basimbaguritse gucyonye baryohewe kubera ibyavuye mu matora hanyuma senari kivuga ati amatora asubigwemo amatora cyarasubigwamo ariko erezo make uko babandi nyine nibo batsuye kandi bace batsinda mu nyuma urumva yuko nibi inye of course baraselebratinga bararyoherwa ku byabaye bariko barahimbarwa ku byabaye naho tutaramenya ingingo iza gufatwa na sentare iyemeza canke iyakana amatora ukuntu byakuntu yagenze
Dieudonné bizovana kandi no kuba no kubitwa ko batakaje nibaja kwitwara ego ego birumvikana Dieudonné ndayishimiye umurundi arangurira imigambi yiwe muri Kenya ukaba kandi ukurikiranira hafi politike y'igihugu turagushimiye cyane iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu ejo ku munsi wa mbere itariki ya cumi na gatanu z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri abasirikare b'u Burundi binjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwifatanya n'igisirikare ca Kongo mu rugamba rwo kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu ntara ya Kivu yo mu mpanuko nk'uko vyatangajwe n'abategetsi bo muri Kongo ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira amakuru ijwi rya Amerika rikesha umuvugizi w'igisirikare ca Kongo muri Uvira Lieutenant Mark Longo avuga yuko Abarundi binjiye muri teritwari ya Uvira bari ahitwa rubirizi ho mu kibaya cya rusizi binjiye mu rwego rw'itsinda ry'ingabo z'akarere ka afurika y'uburasirazuba kandi ko bazakorana n'ingabo za kongo mu kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu ntara kivu y'epfo C'est depuis ce lundi 15 août 2022 que le contingent de forces de défense du Burundi est entré officiellement en République démocratique du Congo dans la zone de responsabilité du secteur opérationnel Sokola.
yagize ati kuva kuri uyu wa mbere tariki ya cumi na gatanu y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri nibwo itsinda ry'ingabo z'u Burundi ryinjiye ku mugaragaro muri Congo mu karere ka gisirikare ka Sokolade iri tsinda ry'ingabo z'u Burundi kuri ubu ziherereye mu kigo cy'amahugurwa cya Rubirizi kandi ryaje mu rwego rwo guhuriza hamwe ingufu ingufu zishyigikiwe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba mu rwego rwo kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho andi makuru ijwi rya amerika rikesha bamwe mu basirikare bari mu kibaya cya rusizi yemeza yuko ari abasirikare magana atandatu mirongo itatu bo mu burundi binjiye muri congo banyuze ku mupaka w'uvugizo uri kuri kiriba gusa kwinjira muri congo kw'abo basirikare b'u burundi bamwe mu bagize sosiyete sivile zo mu kibaya cya rusizi ntibabyakiriye neza kuko bashinja ibisirikare byo muri ibi bihugu ko nabyo bishyigikira imitwe yitwaje ibigwanisho bernard kadogotondo ni umuyobozi wa sosiyete sivile mu kibaya cya rusizi yagize ati de Burundi ni ba ni batu wanainsekirize eh, teritwari ya Uvira na na Fizi alors Rwanda ana aba barundi nibo bateza umutekano muke muri teritwari ya Uvira na Fizi u Rwanda nirwo ruteza umutekano muke mu ntara ya Kivu ya ruguru yose naho Uganda nayo iteza umutekano muke muri za Ituri abo bantu ntibaje neza iwacu kuko aribo bateza umutekano muke kuko umuntu ntiyakwatsa umuriri wawe namara ngo ariwe ujya kuwuzimya bamwe mu baturage batuye mu turere twibasiwe n'intambara twa Fizi Uvira na Mwenga hari icyo basaba izi ngabo z'u Burundi zinjiye muri Kongo gufatikanya na FARDC mu kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho ntibaze bahagara- bakore neutralite donc bagarure amahoro mu karere abaturage bahinge abaturage batahe bahinguke abaturage basubire iwabo basubire mu mihana yabo ega bariya bagabo nimba baje bakaza baje guhagarara hagati y'abaturage bagatanga amahoro mu karere k'ibiyaga bigari je numva nta kibazo kirimo ahubwo tugiye kugira inyungu nimba reyelema misiyo bahawe bazayikora nk'uko bayihawe icyifuzo cyacu ni uko ba- boza batabogamye ni uko boza badafite uruhande babogamiyemo bagahagarara hagati ya- ya- y'amagurupe arume donc bakayademantela badashingiye ngo ni abangaba cyangwa ni abangaba ingabo z'u Burundi zinjiye ku mugaragaro muri Kongo mu gihe zicaraga zihakana yuko zitari ku butaka bwa Kongo mu kurwanya inyeshyamba z'abarundi za Red Tabara nubwo byagiye bisohoka mu maraporo y'inzobere za Loni Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika ubu inshuti zacu ndabashimiye ko mwakurikiranye aya makuru mubandanye mukurikira porogaramu za radiyo yanyu ijwi rya amerika mugire ibihe byiza